iyi ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kenyarwanda mwiriwe inshuti namwe mwese muduteze amatwi ndabaramukije ndabaha ikaze mu biganiro byo kuri ino saha kuri uno munsi wa mungu itariki mirongo ibiri n'icyenda z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na oriyani itanga ishaka ndabahaye ikaze mwese mu bisanzwe biradutangaje niko ikintu gitangaje kugira twegere ihinguriro rya sosumo hanyuma isukari tuyibure kandi umwimbu rimwe na rimwe batubwira yuko wagenze neza bumva byumvikana yuko isukari tuziyija uwo ni umunyagihugu w'umuguzi w'isukari mu ntara ya rutana avuga ku biciro by'isukari bitumvikana kuko avuga ko babwirwa ko inyungu yayo yagenze neza ni mu kanya gato mu kanya gato kandi turabashikiriza inkuru yerekeye ibyo bamwe mu ba- bahoze ari abakuru b'ibihugu c'u- by'u Burundi batatu bavuga ku biganiro vyimirije kubandanya mu kumvikanisha abarundi uko babona ibiganiro bikurikira bizoge- bishobora kugenda ni mu kanya gato turabashikiriza ibyo umukuru w'igihugu yahoze ari umukuru w'igihugu perezida pierre buyoya perezida ndayize domitien na perezida ntibantunganya sylvestre babivugako ni mu kanya gato duhere ku nkuru yerekeye isukari mu ntara ya rutana abanyagihugu mu ntara muri iyo ntara bavuga ko ikibazo cy'isukari cyabaye akananira abahinga aho ikiro gisigaye kigugwa amafaranga ibihumbi bibiri n'amajana indwi ibiciro biri- biruko mu gihe mu bushikiranganji bw'ubudandaji bavuga ko ikiro cy'isukari cyategerezwa kugurishwa amafaranga igihumbi kimwe amajana indwi na mirongo itanu mu ishyirahamwe sosumo rihingura iryo sukari bavuga ko isukari bakora ikwiye naho mu- ku bijyanye n'abayizimba ko vyobazwa abajejwe intwaro ni inkuru ya fidel d'antoine nsabimana mu ntara ya rutana muri iyo ntara ya Rutana hagati mu gihugu c'u Burundi niho hari uruganda ruhingura isukari iryo hinguriro riri mu kiyaca k'umuso muri komine ya Gihove naho isukari ihingurirwa muri iyo ntara abanyagihugu bahaba bavuga ko kuyibona ari nko kubona umuzi w'ibuye abayigura bavuga ko bagura ikiro ku mafaranga ibihumbi bibiri n'amajana indwi iyo bagize imana bakayibona igiciro kiri gutyo mu gihe igiciro leta yashinze ari amafaranga igihumbi n'amajana indwi na mirongo itanu ku kiro mu gisagara ca Rutana bamwe mu baguzi barayazi n'ijwi rya Amerika isukari mu bisanzwe ubu ntayiboneka ntituzi igituma itaboneka n'aho ibonetse usanga iri ku kizima usanga igurwa ibihumbi bibiri n'amajana indwi ibihumbi bibiri n'atandatu ibihumbi bibiri n'atanu kandi ibyo ntituzi igituma mu bisanzwe biradutangaje niko ikintu gitangaje kugira twegere ihinguriro rya sosumo hanyuma isukari tuyibure kandi umwimbu rimwe na rimwe batubwira yuko wagenze neza urumva byumvikana yuko isukari ntuziyija urumva ivyo birateye amakenga kandi ntivyumvikana nta niyo tubona uko no mu mabutike aho twaba tuyigurira ntayo tubona twe ntituzi icyo biva ko mwotubariza abari hejuru abajejwe ubudandaji mukabaza n'abashikiranganje ajejwe ubudandaji akaraba ivyo bintu nyene bigenda kuko nta muco tubona wavyo urabona n'iminwa yarumye bikoranye n'iri kihoho n'ingorane tuguma twaka twaka tuja hihi n'akamaramaza simbona n'imodoka bazi ipakiye ngo mbure mbone umufu- ntujya mufuko woba ari uw'isukari none mumbwira igenda hiri muri ezine reka turoze kubariza muri ezine indani nibaza ko ikiri muri stoke nibiyumvira baroyugururira baduhe natwe turabe ko twosubira kunywa agasururu n'akabuyi nyene nk'uko byari bisanzwe urumva ko ibintu bigiye kuyangara ku bana na twe dukuze je nibaza ko ntawe ukitotangaza vrema wo muri rutana nta n'iyiboneka nk'aho yahora uwo muntu agiye kuraba ntayibona mbwa biradutangaza kugira tubure ikintu wamenga cyari hafi yacu mbwa ntitukironke U- ntako tubifata biratuzazanira ahubwo mwebwe m- abari imbere ariko mu kibuga ntimwotubariza kumbure ko byoba bigenda aha turahombera turagesera umuntu yasiteyeho agahera akabura agasukari ariko ngira ngo mutubarize nka mwebwe muzi ibintu n'ibindi ngira ngo ntiho buri cyohinduka kuko mu minsi yahera ukeneye agasukari warakaronka aho ugiye kubariza wararonka agasukari mugabo ubu ntibishoboka tugatekereza ntiho twogira gute ntitahura icyo kiradusiga dutangazwa nuko turi hafi y'ihinguriro ryayo mugabo kuyibona ukaba umutsiro dusaba ko yosubira ikaba nka kera nimba hari iyo yoba ija natwe bakatwibuka abanyagihugu tukaronka agasukari kuko agasukari kafashe wo kata- wo katagoye twe tubona yogabanura bogabanura igiciro kugira abanyagihugu tworoherwe duca dusanga ko turakoresha uburyo bunini abadandaza bavuga ko isukari itaboneka ibonetse naho ikabazimba cyane mu kuyirangura isukari ryaho tuyironke biragoye ubu ntayiboneka uyirose naho ni nk'umuntu afite nk'agafuka kamwe cyangwa tubiri muri sosumo baraho uburyo bwose bagerageza bakaza baraduha intuzi isukari ikwiye turakoze barayitwara ahandi twebwe turabada twe turose igiciro kininiya naho nyine tuba twakubise amagendera ni ukuvuga yuko baca baca bihangana bakayigura uko nyine bayisanze mu ihinguriro sosumo mu buyobozi bujeje ubucuruzi bavuga ko umwimbu w'isukari wiyongereye ariko ntiharageraho bohingura isukari kuyo abarundi bose ku bijanye n'ibiciro muri sosumo bavuga ko bubahiriza ibiciro vya leta ku bijanye n'abadandaza bishingira ibiciro mu buyobozi bujeje ubucuruzi muri sosumo bavuga ko abajeje intwaro n'igipolisi bari bakwiye kwitaho ico kibazo bagahana ababikora perate niyo nkuru umushikiranganje w'ubudandaji amahinguriro n'ingenzi mu burundi yari yamenyesheje ko ibihano bikomeye bigiye gufatirwa abatubahiriza ibiciro vyashinzwe na leta kuri ico kidandazo c'isukari hari mu kwezi kwa kabiri aho yari yakoranije abadandaza mu ntara ya gitega igiciro cy'isukari ari ibihumbi n'amajana abiri na mirongo itanu utazubarika icyo icyo giciro bazogukura ku rutonde kandi bongere bamuce n'amande barakubibutsa ko ntazi ko mwari musanzwe mubizi bamwe mu banyagihugu bemeza ko isukari ishorwa mu buryo bw'amagendo mu gihugu ca tanzania kuko isanzwe ifise akanovera gasumba ihingurwa muri tanzania abandi nabo bibaza ko isukari ikena kubera hari nyinshi ikoreshwa mu nzoga z'umuraha zitemewe n'amategeko mu rutana fidel antoine sabimana ijwi ry'amerika
urakoze cyane fidel d'antoine nsabimana kuri iyo nkuru amanama n'ibiganiro bihuza abarundi byatanguye ku itariki ya mirongo ibiri n'umwe z'ukwezi kwa gatanu bikarangira kuri mirongo ibiri na zine bigiye kuzobandanya mu ndwi zitatu mugenzi wacu frederic nkikije yavuganye n'abahoze ari abakuru b'igihugu cy'u Burundi batatu bamubwira icyo babona ivyo biganiro byo kwibandako duhere kuri perezida domitien ndayizeye
ku bwanje ubwa mbere na mbere tugomba kumvikana mbega turavahe turajaye kubera iki kuko abatware bamwe bamwe bari muri iki batwara iki gihugu muri iki gihe basa n'abatemera amasezerano yiyarusha basa n'abatemera yuko uburundi bwo twagwa kariya kagene ari nacyo gituma usanga bamwe bamwe bavuga ngo amamanda no kuyakura kugira ngo umuntu azitoze imyaka ashatse aricyo gituma bamwe bamwe bavuga ati gisirikare tugomba kubisubiramwo mirongo itanu mirongo itanu ntitwemera abandi bakaza bati bijya bya mirongo itandatu mirongo ine ntitubyemera nta kuraba iby'amoko nka kumugira ngaha mu burundi ngo ibibazo by'amoko byaraheze nicyo gituma tuvuga tuti ibyo twesezeranye yarusha byategetswe kujya mu ngiro nyuma y'ikiringo cy'imfata kibanza ni ngombwa ngo bibanze bije mu ngiro kugira ngo niba hari ibintu bimeze nabi tuzobikosore ariko ibya mbere twamaze kumvikana twamaze kubona ukuntu tubishyira mu ngiro kandi tukabishyira mu ngiro neza icyo ni cyo kibazo nyamukuru abarundi bafise kugeza ubu kuko ayo masezerano yarigiye arabaviyore uko imyaka yagiye iraza sinirirwa ndabisubiramo ingorane zabaye mu kiringo cya mbere cy'imfatakibanza ingena amaleta yagire yaharahagarara abantu bicwa iki kiringo cya kabiri iyi manda ya gatatu ubusuma ubutungane butameze neza kurya kiramunda yamwe arabivuga ibyo byose byerekana yuko aya masezerano yarusha uko abitegekanya atari ko yagiye mu ngiro ubu rero tugomba kugaruka kuri ayo masezerano nonyine akajya mu ngiro koko hanyuma ikintu tubona kimeze nabi tukagihindura icya mbere rero ni ukugaruka kumvikana tukakumvisha umutegetsi wese azoze ejo ko ategerezwa kuyakurikirana kuyakurikiza agakurikiza rirya bwirizwa nshingiro uko rimeze
twumve ubu naho ico perezida Pierre Buyoya avuga ku co ivyo biganiro bizobandanya mu ndwi zitatu vyo kwibandako
cyakorwa n'ikintu cyoroshye ni uko abarundi cyane cyane abategetsi b'u burundi amasezerano dufite ko bashobora kuyubahiriza bakayatsimbataza cyane cyane bakirinda gufata ingingo ziyasubiza inyuma hari n'ikindi kibazo icyadushikiye ubu ni uko habaye ingingo zisubiza inyuma ibyo twari twumvikanye ko perezida Pierre buyoya nashaka ndabahe akanya kanyuma cyane rwose mushikirize ikintu mwifuza cyokorwa cyane cyane ku byerekeye amahoro mu burundi kugira ngo amahoro aboneke mu burundi hakeneye ibintu bibiri hakeneye ko ubwicanyi buhagarara kandi ko abategetsi b'u Burundi inzego z'u Burundi bakora ibyo bishobora byose kugira ngo ubwicanyi buhagarare icya kabiri hakenewe yuko abanyapolitike bose abari muri leta abatavuga rumwe na leta bitaba ibiganiro bihuza bose bakabyitaba n'umutima wo gushika kugarukana amahoro ibyo bibiri urabona byewe ko bikomeye mu gusozera nashaka mugire icyo mutubwiye ku barundi ah, abanyapolitiki bamwe bamwe bavuga ko ah, kubona ibibazo by'uburundi biriko vyihwezwa n'abanyamahanga batabona neza biri ku muzi eh, ka- canke ku mutima w'abarundi navyo nyene bishobora kuba ari intambamyi hariho n'abavuga ko hari ibihugu vyo hanze bishobora kuba bifise inyungu ah, mu bintu vyerekeye Burundi ivyo mubivuga kwiki Bon, ivyo ivyo ni ibintu bisanzwe igihe twebwe abarundi tudashoboye gutunganya ibibazo iwacu hakaduka intambara hakaduka ubwicanyi umudugararo ni ngombwa yuko eh, abanyamahanga bahaguruka bati "Ibi bijya bintu ntibibandanye mu Burundi
uyu yari mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na Perezida Pierre Buyoya ku kibazo c'ico ibiganiro vy'Arusha vyo kwibandako yarongeye yavugana na Perezida Ntibantunganya Sylvestre kuco kogwa kuco ibiganiro vyo kwibandako bihuza abarundi
icyo nifuza ko umuhuza yoshobora gufasha indongozi mu burundi gushika ubwa mbere ni ijambo ry'ihumure ijambo ry'ihumure ryotangwa n'abarongozi bose umwe ku gatwe kiwe canke baba babishoboye bakabigerera bose icarimwe bati turabiriya icarimwe kugira ngo tuzoganire ku ngingo zose zankenerwa kugira ngo igihugu cacu c'u burundi congere kigaruke mu nzira y'amahoro mu kubaha no mu kubahiriza amategeko akigenga iryo rikaba ijambo nita ry'ihumure hanyuma inyuma rero bagashobora gushira ku rutonde rero ibindi bibazo bizokwigwa mugabo hamaze kurongerwa umuti ikibazo cyabo bose bategerezwa kuza muri ibyo biganiro na cyane cyane ukaba bategerezwa kuza kuko hari icyo ubazeye ko kugira ngo harya igihugu kibabaye uyu munsi hashobore kuronka umuti kandi ushimisha abarundi bose hari abarundi batari bake cyane cyane abakiri bato bavuga ko babonye abarundi baja mu biganiro inshuro zitari nke aho vyibonekeje ko kenshi na kenshi vyaba ari nk'amagaburanyama bakagabura ibibanza ikintu mwo- mwokwizeza abo barundi ba eka baruhishijwe n'ivyo biganiro bidahera niki majambo make ivyo vyaragiye biravugwa igihe cose hari ibiganiro ndibuka no mu gihe cy'ibiganiro vy'iyarusha hari bavuga yuko hari amagaburanyama mugo ntivyabujije yuko iyarusha haba abarundi b'ijunja abarundi b'ijambo bagiye imbere y'abandi hanyuma arya amasezerano twese twemera kandi duharanira ko yuko amafite ikibanza kuko yafashije gushikana ku mahoro aboneka no muri ibi biganiro ntihaba hari bagira bati bazogenda bagiye kurondera amagaburanyama bagira bati bagiye kurondera agashanye kariya abo bizaba berekanye yuko atari indongozi inzu ari indongozi baba ari abantu barondera akazi canke barondera ico rirenza uwo munsi kuri bo abo nabo ntaco bomarira uburundi ico dushaka gusa n'abantu bagenda bagafata ibibazo uko biri bakemera ibibazo kabica hirya no hino kugira baronke inyishu isahiriza abarundi bose isahiriza abarundi bose harya nyene ubona ko bagwaye kurya kibazo gituma hari abarundi birirwa barapfa igihe cose ku kibazo gituma hari abarundi bapfunzwe ku kibazo gituma hari abarundi barenga ibihumbi amajana atatu bahunze ku kibazo gituma hari imigambwe ubona igenda igoyagoya kubera igice kuriya ku kibazo gituma usanga hari imigenderanire mibi hagati y'ubutegetsi n'amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya- ibyicaro bya politiki
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi ariko ubu ngubu turira amazu
kigira ngo urya wundi tutaba tuvuga rumwe ahora dutuka ko turi muri leta yahora dutuka ko turi mu kwaha kwa leta ubu nawe akaba ari mu mugongo urumva uri mu kwaha ari uri mu mugongo bumye ku muntu umwe bategerezwa konka ibere rimwe
ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika
tubibutse ko radiyo ijwi rya amerika isamiraniye i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda naho mutwumvira kuri ijana na kane n'ibice bitatu i kigali fm
amakuru make kimina mbega uri mu maki kudakoma yo iminsi yose nk'aya mango sinkakaza ariko ndumviriza ntorere kazoza wumviriza ntorere kazoza eee erega mwarasizwe ntorere kazoza
ntorere kazoza ni ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijyanye n'amatora mu burundi reka n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo ntorere kazoza nturere kazoza
Jerome Niyonzima ndabaramutse ntongere ndabaha ikaze muri cya kiyago cya politike ntorere kazoza mu ikundira uno munsi tukaba tugiye gushimikira ku mukenyezi mu bibanza vya politike tukaraba nimba urugero abakenyezi bari bishinze reka mbere n'amashyirahamwe yari ajeje kubahimiriza bo baba bamaze kurushikako muri kino gihe turarabira hamwe kandi intambamyi zibabuza gushikira amabanga akomakomeye mu vya politike n'umuti zotorerwa reka duhe akanya kirisi munezero abiganire n'abatumire muri studio reka batumire wiwe mbere bafate akanya batangure bidondore
jewe nitwa nizigimana benoate ndi umukenyezi w'umukenguzamateka natowe mu ntara ya ruyigi ndabaha ikaze mukenguza amateka murakoze iburyo bwanje naho hari uwundi mutumire nawe nyene ntaho bahoba ku n'umukenyezi e, e, asanzwe akerebutse tumuha akanya ashobore kutwibwira murakoze nanjye nitwa bucimi joseline nsanzwe na jewe ndi umukenyezi afise ibyo ajejwe mu kuraba uruhara rw'abakenyezi nsanzwe nkorera mu ishengero rya fekabu muri kino kiyago kandi turi kumwe n'umutumire agira gatatu reka nawe nyene tumuhe akaryo ashobore kwidondora ego je nitwa mariseline bararufise mwashatse kwifata ruto mwahoze muri umushinga amateka kandi n'ubu ngira ngo benshi barabahamagara honorable mwarabaye kandi na buramatari w'intara ya rutana benshi babazi mutwara intara ya rutana sangira ikiyago sangira ijambo rikazoza rikazoza
nagira rero tudatevye twinjire mu idonido ya kino kiyago cuno munsi muri nturere kazoza nkuko twababwiye umunsi tuko turarabira hamwe i- ukugene igiko- ibikorwa vyaranguwe n'ibizohava birangurwa muri kazoza mu bijanye no gufasha umukenyezi w'umurundikazi ngo ashobore kuronka nawe nyene ikibanza co kimwe n'umugabo mu nzego na cane cane mu vya politike nagira ngo rero nk'uko ikiyago cuno munsi twacise tubanze turabire hamwe kugene ibyagenze mm, mu bihe twako twitegurira amatora kuko ihangiro ryari ko umukenyezi aronka nawe nyene ikibanza mu nzego uyu munsi zirongoye igihugu mbega uyu munsi mubona umukenyezi afise ikihe kibanza nico twari twiteze eh, mubibona gute reka duhere kumburengira ngo ku mufasoni Jolene Bucumi murakoze cyane umukenyezi uko byagenze mu nteguro y'amatora aherutse umukenyezi yarashoboye kuronka ikibanza cyiza kugira ngo yigishwe ku bijyanye n'ingene yotora kandi yongere yitoze kugira ngo nawe ashobore kuronka amahirwe yo gushobora gushika mu nzego zifata ingingo hanyuma muri ibyo bikorwa byo kwigishwa abakenyezi barashoboye kwerekana intambamyi bashobora kugenda bahura nazo zitabemerera cyangwa zitaborohereza gushobora gushikira ibyo bibanza neza ndetse bakarenza na bya bice mirongo itatu ku ijana hanyuma ibyo bibazo nabyo bagenda bahura nabyo kenshi ni uko usanga umukenyezi afise umwanya muto reka ubu naho tubaze honorable Marcelina bararufise muri mu bagize icyo bafashije eh, muri ibi bihe ah, Burundi bwo kubitegura amatora kugira ngo turabe yuko umu- umukenyezi w'umurundi kazi nawe nyene yoronka ibibanza ah, bihagije mu nzego zirongoye abandi na cane cane mu vya politike muravye igikorwa mwakoze igikorwa abandi bakoze mwakoranye n'abandi mukaraba uyu munsi aho tugeze mubibona gute murashima Eh, twebwe eh, nk'uko mubivuze twari mu- mu bandi bashoboye kuja guhimiriza eh, ico gihe twari dukoraniye mu ishirahamwe ry'abafasoni batowe mu nama nshingamateka na nkenguzamateka iryo twita fepabu nyagihe rero eh, twarakengurutse yuko eh, iri shirahamwe ryadushoboje uburyo kugira dushike guhimiriza abakenyezi cyane cyane twa- twaba twifuza kubonana kandi twarabonanye by'ukuri n'aba- n'abifuza kwitoza ku giti cyabo cyangwa ku giti cy'imigambwe n'abari bamaze kuja ku ntonde ndetse twarashizemwo na- mu bo twahura eh, n'abari basanzwe bamaze iminsi bari muri ayo mabanga yo Mm.
gutorwa eh, na bagenzi bacu nyene babashinga amateka n'abakenguza amateka Mm.
twaba turi kumwe kugira umwe wese agira ico ashikirije kugira ngo dufatiye ku byo tumazemwo twari tumazemwo igihe turabe yuko ubu aya matora agira ico adugije rero je novuga nti ica nshimishije novuga imbere y'ukushika ku matoranye n'izina nuko wasanga vy'ukuri abantu bose bahimbawe no gushobora kugenda barahanahana ubwenge nta Mhm.
kenge niko nobivuga ni ukuvuga hamwe mubwirana mutabeshanya kuko mwaba muri abakenyezi gusa mutabeshanya umwe wese akaraba ahari akaraba urugo arimwo akaraba akarere arimwo akaraba ati narize canke sinize ati no mubize bimeze uku tukabwizanya ukuri rero ico je naragishimye gose kuko n'abandi baca bashinga intahe bakavuga bati twi byatugoye nibi naho mubona turaha byatugoye nibi Mhm.
bakabidondagura nyene tukabisangira ubu rero umuntu arabye arabona yuko hariho bimwe bimwe nyene byagiye biraduga ah, muga hariho n'ibindi bitaduze cane kumburagira ngo imvo turahava tuzishikako Yego.
intambamyi umufasoni Joseline Bucumi yazicie ko aravuga intambamyi cyane cyane umuntu yaramaze kubona kira ngo mwa- mwayaze nabo mwa- mwari kumwe mu muri kumurafashanya gukungurana ku kenge mugabo ngira ngo hariho n'izindi kira- kugira ngira ngo zaduse kumbura ngira ngo umuntu ashobora gukorera ko muri ibi bihe Eh, izindi ngorane izindi ntambamye kumbure ngira ngo uyu mwoba mwarabonye muri aya matora muvuga muti nk'uwo kwitegurira amatora akurikira umuntu yozikorera Eh, jewe is- n- n- ntambamye nozivuga nozivuga nko mu muco umwe gusa Mm.
nuko eh, ivyo biganiro ahakuru twabitanguye dusa n'abatevyi Mhm.
eh, je ku bwanje twabitanguye dutevye kuko m- mu bisanzwe nk'ubu uwo bashaka gutegura abakenyezi neza Mhm.
akabategura ku matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ku bwanje yotangura ubunyene agatangurana n'abo bari bagiye ku ntonde batashikiriwe agatangurana n'abo bifuje batashikiriwe agatangurana n'abo bifuje bakongera bagatorwa Mm.
kuko nyene urahura ubwenga burahura kare nimba hari ukundi twoheza tukabwizanya ingene twogenda tura turahinyanyura tukazogenda turahinyanyura bukebuka dupfundurura akantu kamwe kamwe dutekurura agafundo kamwe kamwe Mm.
mugabo kijya gihe urabona ko twaje by'ukuri hasa nuko hageze Mm.
Eh.
reka umuntu aho duha ijambo umukenguzamateka benota nizigiyimana muri mu bagize amahirwe abakenyezi bagize amahirwe yo kuja mu nzego uyu munsi kumburengira ngo i- bimwe mwaharanira kimwe n'abandi bakenyezi bagenzi banyu mu burundi mwarashoboye kubishikako uyu munsi muvyumva mwo- mwiyumva gute kumburengere imbere yuko tubaza ibindi bibazo twokumva kugena umukenyezi ari umukenguzamateka w'uyu munsi Benoit Nizigimana yiyumva ari mu ntebe y'umukenguzamateka bwa mbere hoho kabukenyezi ni iteka umuntu yovuga yuko akwiye gukenguruka ubwa ke mu minsi yahera umuntu yarumva ngo hariho abakenguza amateka cyangwa abashinga amateka ukiyumvi- umuntu akiyumvira ingene vya- bigenda canke vyagenda ariko ubu kubera umuntu yam- yari yaratahuye ingene bigenda bivanye n'ibiganiro vyagiye biraba bitandukanye Ugac- umuntu rero agaca abona uruhara yategerezwa kugira ingene yata- itegerezwa gutangura hanyuma abonye yuko ivyo yarondeye yahavuye abishikira urumva Mhm.
rica ari biteka yo kwishimira bwa bwa mbere hoho yotangura gushimira imana kuko niyo iba yarabigomvye vyose
kumbure ngira ngo u- ikibanza cy'ubukenguzamateka cyo kimwe n'abashinga amateka ni ikibanza ngira ngo nibaza ntigisaba ihiganwa muhiganwa n'abagabo mugahiganwa n'abakenyezi bagenzi banyu baba bakeneye wi- kumbure kuja muri ico kibanza twovuga mu- tuti mwo mwarateguwe bikwiye kugira ngo mu- mube mwoshika aho mugeze uyu munsi muri benshi bifuza gushikaho muri
ego murakoze jewe mu bisanzwe ikiringo giheze nari naragiriwe ibakwe nari mu bandi mu bakenyezi bahawe inyigisho kuko nari nsanzwe ndongoye ikomine imwe nari Mhm.
musitanteri muri make Muri Nyabitsinda.
muri komine nyabitsinda provese ruyigi Mhm.
Umva mu biganiro byagenda bi- byagiye biraba byo guhimiriza abakenyezi ku gutora kuzo kwitoza ubwa mbere no kuzotora nari naragiriwe bakwe ryo kuba muri bo hanyuma ikindi kandi cyari kirenze ko je nari umunyamugambwe umva rero gutorwa hose je gut- kuba naratowe rero urumva ibakwe ryo kuja- ryo kuba nariragiye mu mu bya bahimirijwe politiki mwara- mwarabiri mwarabigiyemo kuva kera nari narabigiyemo numva rero nari nararumvise inyigisho narazikurikiranye Mhm. kumbure ngira ngo mu kanya gatoya turaheza tugaruke ku ruhara rw'imigambwe muri ibi bijyanye no guhimiriza abakenyezi ngo bashobore gutora no kwitoza bongere kumbure ngira ngo baharanire agateka kabo k'abakenyezi
iryo ijambo umushinge wo gushira hamwe
muraba abakenyezi bagenzi banyu muraheza mu- mukabigenza gute mwe- mu- mu- hari ico muyaga uyu munsi kijanye no kwitegura ko bavuga bati twitegure kuva hakiri kare turabiyaga kanini rwose muri mm, make jeno icya mbere notangura kuvuga abakenyezi turafise ukuntu twagiye turashigwa inyuma bivanye n'imico twagiye turacamo aho tugeze rero ubu abakenyezi twarigiriye inama ubwa mbere hoko yuko iyo mico imwe imwe yagiye iradusubiza inyuma twogerageza kuza turayirengera ari nacyo gituma ariyo na ntumbero abakenyezi batowe tut- twagiye hamwe tut- tukavyumva yuko dutegerezwa kuza guhimiriza abandi ko iyo mico yagiye ira iradutuma tutaja imbere ko twoyisozerera ari nacyo rero gituma twagiye tu- tuvuga tuti dutegerezwa kuza turigisha abandi bakenyezi kugira imico yadu, yadu itatuma twe tuja ahabona tuyirandure tuyirandurane n'imitsi reka ndabashimire ngaruke umufasoni Joseline Bucumi twavuga yuko umukenyezi w'umurundi mu kwitegurira kumbure aya matora twarangije hari uruhara yoba yaragize wenyene ubwiwe mu kugira ngo wenyene yifashe yongere afashe bagenzi we muri ico giki- muri uwo murimo wo kwito wo gutora no kwitoza umukenyezi yoba yarabonetse yego mwe murakoze cyane nk'uko twari twamaze no kubivuga Eh, kandi na bagenzi banje bakaba bahejeje kubivuga Eh, umukenyezi bwa mbere yagize uruhara rukomeye kuko eh, nko mu biganiro byagiye biraba abakenyezi bahariya ku mitumba barashoboye kubona abakenyezi batowe baba bari mu nama nshingamateka bari mu nama ubwo si uko nkenguzamateka baba baratumiwe bonyene ngira aho twovuga ati hari ikintu coba carabavuyemwo bonyene hamwe wumva ati kibavuyemwo n'ingi- n'umurimo wabo ni kwibwiriza Eh, abo bakenyezi bo ku mitumba mu bisanzwe barerekana ishaka bafise iryo shaka rero bafise bagerekana baravye uburorero babona imbere yabo barabona ko hariho abakenyezi bari baratowe ku mitumba bafata ijambo bakagira icyo bashoboye guterera Mhm.
ndetse no mu bijyanye n'imigambi y'iterambere bagaca babona baterega bwa bundi abakenyezi twafuye kunigwa mugabo dushoboye bavuga bati tuzogerageza ku turabe dushyire imbere abakenyezi bake ntitugire benshi cyane hanyuma duheze tubahunde amajwi
murakoze kirisi n'abatumire bawe icyo kikaba cyari igice cya mbere cya kino kiganiro cyerekeye ikibanza n'uruhara rw'umukenyezi muri politike mu biganiro bizokurikira tukazorabira hamwe igikwiye gukorwa kugira ngo umukenyezi n'umushingantahe bangane by'ukuri imbere y'amategeko no muri politike jerome niyonzima nongere nshimire mwebwe mwateze yombi intorere kazoza ndabipfurize kuranirwa mu banki no mu byanyu n'aho butaha cyari ikiganiro nturere kazoza ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijyanye n'amatora mu burundi n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
Nshuti murakoze mwese mukunda radiyo ijwi ry'amerika aho ni naho duha- turangirije ibiganiro twabateguriye kuri ino saha turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ibyuma turashimiye na fatuma kararari mase dufashije kwegeranya ibiganiro mwari muri kumwe na oriyani itanga ishaka mugume mwumviriza radiyo ijwi ry'amerika murakoze